Kábíyèsí, the Ooni of Ife, done before before, open up to Olori Toby Phillips, tell am say the son wey Queen Naomi born for am, Prince Tadenikawo, im don already do DNA test for am and im don already confirm say Tadenikawo na im son. so dis one wey toby phillips dey tok say im no go gree do di dna test becos of say queen naomi pikin no do dna test i no understand toby phillips if you are born if you are if if truly the pikin dem where you born then belong to the kabiyesi This dna drama for no they happen you they make and be as if say you get something to hide many many online in-law don't share several opinions about this particular matter i sit down jejeje o and i carry the update come meet una as the matter they go on for inside the palace you dey chocolate me hmm queen naomi don come out come talk her own two cents as the virtuous woman wey she be una know say matter wey queen naomi open mouth chook mouth on top hey, eh, that matter, <laughs> e really get head una welcome back again to my youtube channel oh my correct correct People. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you're not a returning subscriber i thank you well well o na you go, na im be the real mvp my correct correct people, let's go queen naomi uh, right now she gets authority to ask oloritobi phillips wetin im dey ask am because e don't dey confirm say queen naomi na number one for inside the palace she did it she accepted the challenge she go do the dna test so why e be say this dna test dey be like eh, wahala for toby phillips toby phillips wey be say e dey compare herself to queen naomi say she married kabiyesi a virgin just like queen naomi oya do wetin queen naomi do na e no gree you do Mm-hmm. before i continue the matter make i give una dis update to step by step so I go understand how the drama take go allegedly in the royal chambers of the Oni of ife palace drama they burst drama they burst o oh. seems as if eh, queen naomi dey on fire to back you know toby phillips over the dna saga when it e be say they try to tear the palace apart for this matter queen naomi don vex well well as toby dey ask am to do dna test for her own children my correct correct people. <laughs> Toby, phillips dey go insist say make queen naomi come make dem do dna test for tadenikawo before she go gree do dna test for her own child na because of say Toby tobiloba call queen naomi name if not queen naomi for no answer am she for no chook mouth for dis matter because no be her fight dis fight dey between toby phillips and the KBC. if KBC decide say im no want make toby phillips do dna test no problem toby phillips can get away with it can carry pikin wey no belong to KBC enter inside the palace it wouldn't be a problem but because of say toby phillips dey always dey refer to queen naomi to di extent say she reach out to queen naomi personally say make queen naomi come outside bring tadini kawo out make dem do dna test for tadini kawo again then before she go allow them do am for her pikin because e wan see am koro how everything go take go hmm as we dey hear the matter o oh, she don sharply challenge am back yes na the challenge wey e be say oloritobi phillips throw to queen naomi eh queen naomi don tell am say tobi phillips <laughs> i don do dna for my pikin already Be long before now I don't need to the open mouth. They can't they argue with you. They tell tell you how I take do DNA test. How I did I wasn't even aware that my husband was going to do DNA test on our, our picking. He not tell me. He just collect a sample from Tadeneka will go do the DNA test. But you, when the be say they can't tell you, they, they explain to you the reason, the importance, you are you they turn out to saga queen naomi make am clear say her own son prince adenikawo don do im e own dna test and e don show say na true blood of di king di Ooni of Ife im be yes no shaking no fear she dey yarn say tobi dey supposed to do her own children's dna test with her husband make she confirm if the children true true belong to di kbac instead of making dey allow dem dey drag her name van van van van van queen naomi talk like a mother wey she be This matter don cause plenty gbege for inside the palace as pipo dey talk say queen naomi dey show toby phillips say you know she na small pikin she be no be about age na maturity dem no dey take age dey mature my correct correct people. she dey yarn say make toby phillips stay on her lane make you no call talini cow when it comes to dna test or no dna test because she don't already do the needful before now because she don't stay on her own lane for a long time so make toby phillips self respect himself naomi don Yan say if toby phillips not fit to prove say her pikin dem truly belong to the car bac then she not get any right to the challenge her over dna matter you know say toby flynn they like to prove say she and queen naomi are the same kind of people. or sometimes she even make am clear say she better pass queen naomi but see now when e reach time to do dna test they don't need to force you If I carry your children if it's e short for you toby phillips carry your children make them collect sample for their body The tori they unfold a lot of disloyalty a, a lot of things for this uh, relationship wey dey between kabiyesi and uh, tobi phillips e dey expose a lot of things but na time na im go tell us everything wey we wan hear Toby phillips didn't even have right to ask kabiyesi about the dna test of tanine kawo or even reach out to queen naomi about this dna matter she has no right but you see when wives dey inside palace and they no know the limit of their powers na the kind thing wey you go dey see be dis tobi phillips be as if say e wan become agadagbachilo uzo for queen naomi unfortunately she no know say dem go drag am vam vam vam she no expect the kind of reaction wey she dey get from comment section People don dey now don dey hala say make toby phillips go do dna test lọ ṣe dna test kó clear ara ẹ kó clear orúkọ ẹ lọ ṣe dna test no need to dey explain too much explanation no dey good for evening mass my correct correct pipo na dis alleged information na i hear straight from di palace of di Oni and i say make i gather come here o oh, come informate my correct correct pipo make una come follow me here wetin i hear o oh. ha na wow o oh, not be small thing. eh make you feel free make you share your thoughts below in the comment section wetin you think about this particular one and eh, share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video I beg your own self not go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell make you try do that one i go enable to bring you more fresh and spicy updates as it e dey drop na so i dey carry am dey run come kitikiti katakata come drop am for your doorstep remember to like and share the video